Guddinni aartii Oromoo eessa jira? Maalfaatu qajeelfamuu malee? Ummannoo maal gochuu malee? Biyya alaa kana keessatti gama ijoollee afaan ofii barsiifachuutii fi akkasuma amala dansaan guddifachuutiin maaltu ta'uun irra ture? Soraan dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo gabaasuuf ennaa Minnesotaa turetti artistoota Oromoof jaarrolee hawaasa Oromoo qophii kanarratti argaman gaaffilee armaa olii gaafatee ture. Kanneen fiilmii afaan Oromoo hojjechuutti beekaman barreessaa fi daarektara fiilmii Gammadoo Jamaaliif guutamaa buttaa kanneen soraan dubbise keessaa tokko ka Gammadoo Jamaaliin jalqabna kuno.
Fiilmiin kun yaadannoo ijoollee biyyatti dhumatteef bara kuma lamaaf kudha shan akkasumas ammoo kuma lamaaf kudha jaha kudha afur waa'ee jalqaba hiriira irratti hojjedhe amaanaan beekama yeroo sanii cabsaan ammoo eegasanii booda kan bahe. yaadannoo isaaniitiif akkasumas ammoo gargaarsa isaaniif kan ta'u amma tokko asirraa gargaarsa godhaafi turre kanu.
Atileemee gabaabsi waan fiilmii kan keetiin attimi.
Fiilmiin duratti hojjedhe madaa kukkuulee akkasuma agartuu baraaqaas jira. Ka amma agarsiisuuf deemnu imimmaan dhiiraati. Isa asumatti hojjedhe. Madaan kukkuulee ammoo waan sochii haalata biyyaa irratti adeemsifamaa ture irratti ilaalchisee hojjedhe. San diividiis hin baasne, tiyaatirrattis hin mul'ifne, akkasuma uummataaf jecha yuutuubii irra gallakkifne. Imimmaan dhiiraa ammoo tiyaatirii irratti agarsiisuu deemna boru sa'a kudha lama irratti jecha.
Mee keessa keessoo isa xiqqoo bal'isiinatti.
Fiilmii namni yoo barreessu seenaa namaa irraa hundaa'ee barreessa. Waan dhugaa ta'e waan jireenya ilma namaa tuquu irratti argite irraa hundoofnee barreessina. Yookiin karaa jaalalaas ta'uu danda'a. Karaa jaalala haadhaas abbaas ta'uu danda'a. Isarra hundoofnee barreessina. Gabaabatti jaalala irraa hundaa'e yoo hiriyyaan nama ganu argite. Gantummaa hiriyyaa, gantummaa obboleessaa, gantummaa obboleettii, gantummaa nama baay'ee itti dhiyaattu, nama baay'ee amantuu tokko argite kana agarsiisa. Imimmaan dhiiraa waan kana of keessa qabata.
Ergaan guddoon armirra baranumaan fiilmii kan keerraa guddaa ergaan guddoon baranumaan.
Wal jaalachuu hiriyyaa.
Wal jaalachuu jechuun akka hiriyyaatti akka gosaatti moo akka maal?
Akka gosaatti illee akka uummataatti illee wal jaalachuu walii dhukkuffachuu argite kanneen of keessaa qaba.
Fiilmiin kiyya irra guddaa waa'ee siyaasaati. Siyaasa jechuun haala irra guddaa wanni nuti hojjennu waa'ee fiilmii jireenya hawaasni keessa jiraataa jiru jaalalaan wal qabsiisuudhaan hojjenne kana fakkaata fiilmii amaanaa namoonni hedduu argeera kanas akka daawwatan abdii qabaa jedha. Kanaaf waa'ee hawaasni waan hawaasni keessa jiru malee waan addaati waan hojjetamne hin qabnu jechuudha.
Gam fiilmii barreessuutiin ijoolleen Oromoo ijoolleen kaa'imaa maal maal jireenyi warra maal fakkaata? Garam deemuu jiru fakkaata? Namni quuqaa ofii barreessimoo yookaan haguuddaa yoo laalte waan sabuu fi keessa jiru barreessimoo maal arguu jiru?
Waan hedduu irraa baradhe dhugaa dubbachuu fiilmii kana hojjechuufaaf jechuun fiilmii hedduu hojjetamaa deemaa jira nu kompitishinii isaan keessa galuu feena argite waan sabni biraa sadarkaa olaanaa hojjete uummata bal'inaa ganaa qabaannee baay'inaa ganaa qabaannee waan saba sanii gadi ta'e hojjechuun nurra hin jiru argite nama qabnaa ijoollee dandeettii qaban hedduu jira ijoolleen dubaraas kan dhiiraas hedduu kan dandeettii qabantu jira. namni martinuu bahee dhufee akka hojjetu aartiin ammoo karaa tokkoon akka anaatti akka qabsootti ilaala. kana dhaamsa dabarsuu barbaada gabaabatti.
Yoo fiilmii barreessitu yookaan ammoo yoo hojjetumaatti mataa keessa jira eenyu laalaa hojjeta.
Tokkoffaa kaaraaktara san laala kaaraaktarri sun eessa keessaa ba'a kan jedhu laala hawaasa keessaa ba'a hawaasa miliyoona afurtamaa san laala dura fiilmii dalaguun kiyyaan duratti fiilmiin ani barreessu kun hawaasa keenya kana pireezent godhaa kan jedhu duraan bakka uummataa san taa'ee ilaalaa jechuudha yoo ta'e achi booda hawaasa kana hawaasa kana maal barsiisuu danda'a. Hanqinni hawaasa kana keessa jiru maali kan jedhu falaala. Namoonni fiilmii hojjetan akkamitti akka hojjetan cinqaa meeqa akka argan inni kun maaliifi darara meeqaa wanni arganii agarsiisanii fi hawaasa sana bakka sana bakka waan hawaasni barbaadu sana bakka san bu'anii nama hawaasa miliyoona afurtamaa bakka buunee fiilmii kana agarsiisu aartiidhaan agarsiisu barbaanneeti malee gara galiitiin gara adda addaatiin hojii adda addaatiin utuu inni hojjetama jedheeti waan hedduu hojjetamuu danda'ama. garuu maallaqa kee kiisii keessaa baafteeti malee faayidaa qabaateeti miti fiilmi fiilmiin biyya biraatitti dhugaadha addunyaa biroo keessatti jireenya isaanii ta'uu danda'a asirratti garuu oromoo irratti garuu maal inni dhiiga kan kee kennitee jechuu dandeetti dhiiga kan kee kennitee fiilmii kana hojjetta fiilmii kana keessa hojjechuudhaaf namni tokko kan hirmaatu nama diddamii meeqa. Hawaasaan ammoo akka laalan barbaanna nuti.
Garuu fiilmiitiin eessi geenne eessi jirra ofiin jettamu yoo reefu natti himtu dhuguma sabata kanaa hojjanna uummata kanaa hojjanna waan hojjannu qulqullitti hojjechuu feenaa jette eessi jirram.
Kuni amma kun anaaf jalqaba reef jalqabe malee bakki kana bakke kanaan geeneera jenneerra murteessuun hin jiru wanti dabarsuu barbaadu ummata keenyaaf jechuudha. argite harki kun kophaa ofii ofii dhiqu harkatu harka dhiqa namni yoo bahee nu ilaalee jedhe ammoo nu ammoo waan gaarii hojjechuu wanti duuba nu deebisu hin jiru ijoolleen dandeettii qaban jiran namni barreessuu danda'u jira namni waraabuu danda'u jira namni idiitii godhuu danda'u jira waan maraa poteenshaalii maraa hin qabna namni bahee yoo nu gargaare ammoo nu fesan feena sigalee namni Gargaarsa akkam fe'e jechuun namni nu baay'ee gargaara jechuun.
Ta- gargaarsa akka karaa maallaqaalee duun taane ba'anii ilaalu nuuf like, hamlee guddaa argite namni yoo ati waan itti dadhabde tokko ummataaf waa hojjetta tokko ummata keetti gaafa agarsiiftu gaafa namni ba'ee si ilaale gammachuu guddaa si dhagama. Madaa kukkulee gara nama jahaati himimmaan dhiiraa gara nama sagaliiti kunniin martinuu argitee sa'aatii isaanii akkuma isin jedhe san like, hedduu isaan galateeffachuu barbaada warra achirra dalagan hunda.
Maal daamachuu fe'e bu'uura fakkeenyaaf as jirta kasi caalutti dhufa yookaan ammoo kasi caala harki digdama soddoma yookaan si caalu jira yookaan ammoo kasi walqixxee dhufuufa danda'a maal jechuu feetu waan dhibee.
An jechuma tokko qofa jechuu barbaada. Jechi sunis maali? Walaa jabeessinu. Gaafa Oro- uummanni Oromoo ka'e nutis kaana. Gaafa nuti kaane immoo uummanni Oromoos ni ka'a. Walumaa haa jabeessinu. wal- Nummaa walumaanu. Egaa kanuma jennaa biyyoollee illee galatoomaa ni jenna ka'a.
Fayyaa ta'e carraa kana waan nu kenniteef ulfaadha.
Artiist Oromoo tana jechuu jira ijoolleen tun kootaa fiilmii ta'e nu ilaala waan nu hojjennu waan nu keessi jirru nu daawwadha jechuu jirani. Amantiin ijoollee akkam karaa dansaa qajeelchuu dandeetti karaa hamiin gargaaruu dandeetti fakkeenyaaf amantii fakkeenya islaamaa haa fudhannuuti kan kiristaanaallee haa fudhannuuti amantiin karaa hamiin ijoollee karaa dansaa guddis maan barsiiftan.
Ani Abdurrahiim Ahmad jedhama eh, imaama muslimtoota minisootaa keessa jiran irraa tokko. Ijoolleen amma tapha ammaa taphatte tuni ijoollee ani leenjisu irraa tokko. Ijoolleen na bira dhufanii ma achitti agartee gorsa adda addaa isaanii kennu bakka badaa irraa akka isaan fagaatan hiriyaa badaa irraa akka isaan fagaatan barumsa cimaa irratti akka fokas godhan aadaa ofii akka hordofan amantii ofiis akka hordofanitti ciminna jajjabaan gaayidaansii babbareeda kenninuuf keessaa tokko ani yoo itti himu waan biraadhiis tapha taphattan keessa duuba aanuu qabdan jedhan tapha kubba har'a afur galmeessiteerti kaa guruppiin sun sheeka du'aa itti godhe naan jedhan ani du'aa itti godha Ishee afur galmeessiteerti amalaan tapha kubbaa keessa luuti teessan dabuu hin qabdu jedhan Da- gadhaantii jecha bara. waan barumsa keessatti you have to be in the first place edukeeshina keessatti tokkoffaa waan dalidan keessatti tokko kana mataa kenna kanaan cimsina jecha dhibbaatamaan jira nu bira ijoollee nama gartee ana fakkeenya masjida kiyya keessatti masjida ana gartee itti hoogganu keessatti nama dhibba lama dhibba sadii ka dhiyaatutu barata saataldee sandee after, after, after school program jennee ijoollee teenoo isaan dhufan afaan eegasii ah, waan barsiifnu waa'ee aadaa isaanii amantii isaanii akka hin daganne godhuu irratti hojii gugurdaa hojii babbareedduu hojjetaa jirra hawaasni keenya fuuldurri isaasis gaarii jennee abdii irraa qabna akkasumatti akka jabeeffata uummata keenyaa ergaa isaanii dabarsina.
Ani Said Zamaan jedhama. Ah, State of Iowa irraa dhufee eh, Suusiit irraa dhufee durataa hawaasa Oromoo ah, Suusiitiiti.
Jaarsa Nuuraa magaalaa Lakkoolee kee jiraadha Sempoo.
Jamaal Tufee jedhama itti gaafatama hojii raawwachiisaa waldaa hawaasa Oromooti Minisootaa jiraadha.
Meqeessummaa karaa fagootiin dubbannaa laftan ta'e gara dhuftee fi hawaasa Oromoo achitti maal fakkaata isan nama gamitti osfaanaa jedhee dorgommii tanaa jedhee dhufee walumattuu iyyuu hojiin teessan gugurdoon uummataa hojjetan maan qonqol fudhadhe.
Hawaasa Oromoo Iowa waan adda isa godhu tokko ijoolleen Oromoo kan Iowa keessatti dhalatanii eh, eh, guddatan afaan Oromoo akka waan Oromiyaa keessatti dhalataniitti dubbatu. jabina guddaa ah, waldaan hawaasa Oromoo ah, fi uummanni Oromoo abbootiin ilmaanii eh, eh, hundinuu ta'uudhaan ilmaan isaanii ittiin qirinan keessaa isa tokko jechuudha. Namni magaalaa sana keessa jiraatu magaalaa sana Oromoon maal akka ta'e, Oromoon uummata safuu qabu akka ta'e, Oromoon akka- uummata seera kabaju akka ta'e, Oromoon nagaa akka ta'e, nageenya dursee kan jiraatu akka ta'e, lammii keessa jiraatu, uummata keessa jiraatu, eh, namoota waliin jiraatu hundaaf fakkii gaarii ta'ee eh, jiraachaa jira. Achirraa kan dhufne eh, waliigalatti lakkoofsi isaa beekamuu baatullee nama shantama jaatamaa ol eh, kan ta'u as jira.
Mee ijoollee laftan keessa guddisuun aadaa isaaniitiin guddisuun afaan isaaniitiin guddisuun eh, aadaa biyyi keessi jiraatanii guddisuun aadaa laf keessaa dhufanii barsiisuun akkam tolfachuu jirtan ijoollee akkamiin guddifachuu jirtan maan isanirraa baran.
Waliin irraa baratanii ijoollee tokkoffaa waan dandeenyuuni karaa cufaanuyyuu akkasiin lafa barattee fi aadaa barattee aadaa lafa ofiillee akkasiin hin deene tunillee barsiisuu jirra waan dandeenyu. Ta biraa akka immoo isiin laftana waan jirtuu fi aadaa laftanaa callaa adoon ta'in barannoot guddaa irraa baratte ammoo waan aadaa akka isiin talafisii guddoo irra fudhatteetini akkasii barattuu akkasii guddisuu jirra. Amantiillee yoo qabaatte aadaa tan ta'e lakkisuun aadaa tan ta'e dedhuun aadaa tan ta'e diqqeessuun nyaata jalqabdee dhugaatii jalqabdee waan namni ilma ofii barsiis jedhee akkasitti dubbadha yoo aadaa ofii beekte gaaf guddattee afaan kun gartee amtanallee irra mimmiliqanii xiqqoo jedhanillee wanni aadaa suniin harkifti yoo gartee wanni aadaa sun harkifte ofillee hin deetu eenyummaa ofii hin deetu.
Mee Osfaanarraa nama hedduu tarmatti walti dhufee qophii bashannanaa jira ispoortii jira waan hedduu jira Osfaanaan kun maal namaa ba'e yoo alaalaallullee tanmaafuu itti dhumne
Gaaffii bareedaa Osfaanaan bu'aa guddaa akkasumas gargaarsa guddaa uummata Oromoo keessattuu minisota jiraatuuf qaba. Akkasumas uummata Oromoo biyya Ameerikaa keessa addunyaa irra jiraatu hundaafuu bu'aa guddaa qaba jechuudha. Torbaan bashannanaa kana torbaan namni biyya alaa jiru kun itti uflaalu, itti bashannanu, itti wal argu. Waggaa tokko muluu ja'a kudha tokko muluu hojjetaa ka ture, ka waan adda addaa keessa ture. bakka sanii bahee bakka kana wal gahee tapha kana laalaa itti bashannana jechaadha guutuutti. Dhimma isaa ka rakkoo biyyaa kana wal jijjiiraa rakkoo jiru kana haasaa wal jijjiiraa. Kanaan ala dabree namoonni biizinasa qaban kan minisotaa keessa jiran yeroo kanatti biizinasa isaanii barsiifatu, gabaa argatu, walirraa waa bitu, walin waa gurguru, akkuma agartan as keessatti bakka hedduu dunkaanni dhaabbate waan adda addaa waan aadaa Oromoo calaqqisiisu nyaataa dhugaatii walirraa bitu, wali gurguru jechaadha. Kanaan alattillee ammoo akkuma amma isin durallee warri na dura dubbataa turan irraa dubbatanitti ijoolleen keenya yeroo amma manni barumsaa cufamee boqannaa irra jirtu kana. bakka kana dhufanii bakka kanatti yeroo isaanii dabarsan bashannanaa jechoodha taphaan yookaan waan adda addaa keessatti hirmaatanii kilaboota adda addaa keessatti hirmaatanii akka of fooyyessan of jijjiiran gargaara jechaadha. Kanaaf guutumatti osfaanaan gargaarsa guddaa uummata minisootaatiif akkasuma diyaasporaa yookaan Oromoo biyya alaa jiraatu kanaaf tajaajila guddaa kenna jedha.
Ajalam abbootiitti dhaamsa abbootii ijoolleetti dhaamsanutti dhaamatu jira horaa bulaa wayyoomaa guddoo sangalateeffannaa taamsa qasoo jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti istaadiyoomii Jeems Giriifen keessa jirra maanguddoo cufaayyuun galateeffannaa horaa bulaa jennaan.
Soraaf keessummoota sanan galatoota sadda dhaggeeffatoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.